iyi nkuru ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda kuri uno munsi wa kabiri itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio ya washington dc muri kumwe na oriane tangishaka mu burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave tuvugira kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe mirongo ine na rimwe ku mugoroba kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ni gahunda dufite yitwa progressive taxation umuntu agashora bitewe n'ubushobozi afite kandi n'uwo musoro ari umusoro umwe utavunanye uyu ni frank habineza umukuru w'umugambwe green party uharanira gukingira ibidukikije mu rwanda igihe yariko ariyamamaza mu matora y'abadepite ku kicukiro ejo ku munsi wa mbere iyo nkuru hamwe niyerekeye bamwe mu rwaruka rwo mu mashuri ya kaminuza mu burundi bavuga ko gukoresha imbuga ngurukanabumenyi ari kimwe mu bishobora kuruteza imbere naho abandi bakavuga ko gukoresha nabi imbuga ngurukanabumenyi bishobora gutitura imico y'ikirundi no gukwiragiza ibihuha izo nkuru zose hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye mugume ku maradiyo yanyu reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu aloise bigirimana amahoro neza aloise amahoro oriyani tuyatanguriye mu gihugu cya kongo ibitigiri by'abamaze guhitanwa n'ikiza cya ebola muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bimaze gushika ku bantu mirongo irindwi na batanu nk'uko byashyikirijwe ejo ku munsi wa mbere n'umushyikirangajwi w'amagara y'abantu muri icyo gihugu umushyikirangajwi amenyesha ko atawafashwe n'icyo kiza aramenyekana kuva ku munsi w'imana ikindi gice cya ebola iheruka gutandukira ni mu buraruko bw'intara ya kivu ya ruguru ahagwiriye imihari y'abarwanyi tukivuga kuri icyo gihugu nyine bimwe mu bihugu bigize akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi byashyikirije ejo ku munsi wa mbere ko oni yiteguye gufashisha ibikoresho mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kw'icumi na kabiri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo cyaranse imfashanyo zaba izerekeye impanuro no gucungera ayo matora hamwe n'amafaranga yo gutegura ayo matora nikihari aserukira amerika muri ako kanama avuga ko abategetsi ba kongo bari bakwiye kwemera monisco igatanga imfashanyo z'ibikoresho hamwe n'uburyo bwo kunguruza ibyo bikoresho nyine inyase gata mavita aserukira rdc muri oni yavuze ko igihugu ciyo gishobora kwakira imfashanyo z'amakungu mu gihe zitoherekezwa n'ibindi bijanye bibanje gusabwa kandi hagakurikizwa ubwigenge bw'igihugu cyabo kwibuka no kunamira senateri john mccain byarabandanije ejo ku munsi wa mbere mu gihe muri leta z'ubumwe za amerika hariko hategurwa indwi yo kumwibuka mu bisagara bitatu uwo mutama yari amaze imyaka mirongo umunani n'umwe y'amavuko makene yitavye imana ku munsi wa gatandatu ahitanywe na kanseri yo mu bwonko ikiziga ciwe kizokwerekanwa mu gisagara ca phoenix muri leta ya arizona ahasanzwe avuka ejo ku munsi wa gatatu inyuma y'iminsi ibiri azoca azanwa ku cyicaro cy'inama nshingamateka hano i washington dc aho yari amaze imyaka mirongo itatu n'ibiri arangurira amabanga y'ubukenguzamateka inyuma y'imisa yo kumusabira izobera kuri katedrale katolika hano i washington dc ku munsi wa gatandatu aho perezida Barack Obama na George Walter Bush bahoze barongoye Amerika bazoshikiriza amajambo McCain azoca ashingurwa ku munsi w'Imana ku ishuri riri mu gisagara ca Annapolis ni muri leta ya Maryland aho yakurikiraniye inyigisho za gisirikare kuri amerika nyene ibihano bishasha bya leta z'ubumwe za amerika ku burusiya bwagirizwa guhishano umunyagihugu wabwo mu bwongereza byatanguye gushigwa mu ngiro ejo ku munsi wa mbere leta y'uburusiya itangaza ko igiye kwihweza neza ibyo bihano imbere yo kugira ingingo yofata ariko kandi ngo bizokorwa ku nyungu z'igihugu umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu y'uburusiya avuga ko ivyo bihano bishasha bizotuma inzira y'ibiganiro igorana nk'uko bishikirizwa n'itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika reuters ivyo bihano bizohagarika imfashanyo y'amafaranga yahabwa uburusiya hamwe n'ibirwanisho byahura bishorerwa muri ico gihugu ndetse ko eh, no kukibuza kugurisha ibikoresho by'ubuhinga bijanye na- n'umutekano hamwe na tekinolojiya amerika yagiriza uburusiya guca kubiri n'amategeko mpuzamakungu mu kuvuga ko leta y'uburusiya ariyo iri inyuma yo guha uburozi mu bwongereza Sergei Skripal yahoze asumira urusaku Uburusiya hamwe n'umukobwa wiwe Yulia Oni yagiriza abategetsi bakomeye mu gisirikare ca Myanmar kuba barakoze ivyaha bikomeye vy'ubunyabwoko mu bwicanyi bwakorewe abayisilamu bo mu bwoko bw'aba Rohingya kandi gasaba ubucamanza mpuzamakungu gufata mu minwe ico kibazo no gukurikirana abo basirikare ivyo biri muri raporo yasohowe ku musi wa mbere ejo ku biro vya ONU i Geneve muri raporo yagiriza generale Min Aung Hlaing arongoye ibiro bikuru vya gisirikare vya Mi- Myanmar hamwe n'abandi basirikare batanu bafise amapete ya generale ivyaha bihotera ikiremwa muntu hamwe n'ivyaha vyo mu ntambara
urakoze tomase ku makuru uheje kudushikiriza umukuru w'igihugu cy'uburundi pierre nkurunziza yaraye ashikirije ijambo abarundi inyuma y'imyaka itatu irangiye yongeye gutorerwa kurongora uburundi mu ijambo ryiwe yarashikirije inkingi cumi ziranga demokarasi mu burundi muri iryo jambo nkurunziza yaramenyesheje ko amabwirizwa agenga amatora agiye guhinyanyurwa hisunzwe ibwirizwa shingiro rishasha ry'uburundi ibyo ni byo y'inkuru dutega amatwi mugenzi wacu fidele nsabimana ari i bujumbura mu burundi muri iryo jambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi petero nkurunziza yashikirije abarundi yaramenyeshe ingingo cumi zikwiye kuranga demokarasi mu gihugu cy'u Burundi ubwa mbere ukwijukira tukongera tukagira gwacu umugambi w'igihugu umutekano tukawucungera aho tubaye no ku mbibe z'igihugu ugira kabiri kwirinda isaku n'ibihuha kwima amatwi kwamirira kure no gushengeza abasesakuyoze na ba mpemukendamuke badahengeshanya kwamba ikibara y'igihugu cacu no kujyanisha abonse rimwe gatatu kugira gatatu gusubiza iteka imico myiza yamye iranga abarundi kuva kera na rindi kandi tukamirira kure ico cose codusubiza mu ihumbi codusubiza mu ihumbi haba mu mvugo mu nyandiko canke mu ngiro twame tuzirikana wa mwibutsa ngo ingeso y'urugo ntiyubaka urundi na kare ngo ingendo y'uwundi iravuna byongeye basoko bari yamaze ngo utakaranga ukabutaye akabanga ugatorana akaranda ubwa kane kumenyera kwitegurira amatora n'uburyo bwacu tutarinze kuzerinze amazi masabano ntamara imbyiro kandi umugabo ahaga amazi ayivomeye naho ku bijyanye n'amatora perezida petero nkurunziza yamenyeshe ko amabwirizwa agenga amatora agiye guhinyanyurwa hisunzwe ibwirizwa shingiro rishasha rigenga uburundi amabwirizwa ajanye n'amatora agiye guhinyanyurwa hisunzwe ibwirizwa shingiro twaraye twitoreye ntitwokwibagira gusubira gushimira abo bose bamaze gutegera ko urubanza rwo gushiraho no gusubiriza inzego ari urwabo biciye mu gute- mu guterera amatora no kuyitaba turongeye kurarika abataritaba ko- akamo twateye ngo bakwakwanye maze amakungu abandanye kuduta- kudutangarira no gutugira icyitegererezo na kare gukorabye cyane akubwiriza kwikwiza iryo jambo yashikirije inyuma y'imyaka itatu yongeye gutorwa ngo arongorwe igihugu cy'u Burundi yarishikirije muri komine Bukirasazi intara ya Gitega hagati mu Burundi ari naho habereye umwiherero w'abageze leta y'u Burundi wamaze iminsi ibiri igitega Fide Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu gihe mu rwanda ibikorwa byo guharanira ibibanza bibakimuza amateka mu nama y'amateka bibandanya bwana elisam salim ntibanyendera umunyapolitike yigenga yabwiye ijwi rya amerika ko bakibangamiwe n'igihe gito bahawe cyo kwiyamamaza ndetse n'ikibazo cy'ubushobozi buke ejo ku munsi wa kabiri yiyamamarije mu bugesera aho yemereye abanyagihugu baho kuzobavugira ku bibazo bikibabangamiye birimo ibiciro by'umurengera ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda iyi myaka mumaze mutegereje umukandida wigenga ariko utari ikigenge wa wundi witeguye guhangana n'ibibazo byugarije abanyarwanda witeguye rwose kubavuganira ni jyewe ntibagendera erisamo salemo
uko niko bwana elisamu salimu ntibanyendera umukandida wigenga ku mwanya w'umudepite yinjiye mu mujyi wa nyamata mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda ahagana mu ma saa sita z'amanywa yiyamamaza umwanya munini bwana ntibanyendera yawuhariye kuzenguruka nyamata no mu nkengero zayo mu modoka n'indangururamajwi yiyamamaza rero mwebwe abanyabugesera mwese namwe abanyarwanda muri rusange muzatore ku kirango cy'ugutwi n'umunwa bivuga ngo gutega amatwi abaturage nkabavuganira yageraga ahateraniye abantu ku muhanda agahagarika imodoka akabagezaho imigabo n'imigambi ye ari nako atanga impapuro ziyikubiyeho hari ubuhake no kurandura burundu ubukene mu rubyiruko hari ukwita ku iterambere rishingiye ku busugire bw'umuryango uyu munsi imiryango y'abanyarwanda irimo isenyuka turebera ngo twarize da ngo turijijuke rero nta wundi wo kuyibungabunga ni njyewe umukandida wizewe na rubanda intumwa ya rubanda nyayo ntibanyendera elisa musalimu ubwitabire kimwe n'abandi bakandida bigenga ndetse n'andi mashyaka atari ku butegetsi bwabaye buke abitabiriye ibikorwa bye byo kwiyamamaza babaga biganjemo urubyiruko mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika umukandida wigenga yavuze ko mu by'ibanze yakwibandaho aramutse ageze mu nteko ishinga amategeko harimo kuvugurura ibyiciro by'ubudehe bikunze kuvugisha benshi menshi gukora ubuvugizi ku kibazo cy'imisoro ihanitse gutora amategeko yumva abereye abanyarwanda n'ibindi akavuga ko yakora ibitandukanye n'ibyakunze kuvuga ku badepite ko baheruka muri rubanda biyamamaza basaba amajwi ntabwo nje kuba baheruka bantora yewe niyo mpamvu ntiyamamarije mu mashyaka kuko ntekereza ko abiyamamaza mu mashyaka baba batumwe n'amashyaka yabo yewe ishyaka ryanjye ni umuturage umuturage niwe nzabogamiraho niwe nzatega amatwi nkamuvuganira kuri buri kimwe cyose rero kugira ngo umuvugane ni uko ngomba kumuba hafi icyakora kimwe n'abandi mu bari kwiyamamaza bwana ntibanyendera akavuga ko ikibazo cy'ubushobozi n'igihe gito bibangamye bikomeye mu by'ukuri ubushobozi nacyo ni ikibazo nk'umuntu umwe kandi ikindi n'iminsi mike twahawe uturere ni twinshi ugereranyije n'iminsi dufite yo kwiyamamarizaho rero biragoye kugira ngo umuntu mu minsi makumyabiri dufite agere mu turere mirongo itatu tugeze n'imirenge myinshi itandukanye bisaba kuba ufite ubushobozi faranga eh, mu buryo bufatika rero ntabwo ari buri wese mu by'ukuri wabyigezaho uko abonye nacyo ni ikibazo mu bindi ku ngingo yo kubona amajwi angana n'atanu ku ijana yamufungurira imiryango mu nteko ishinga amategeko uyu mukandida wigenga aracyifitiye icyizere ko byose bishoboka ni mu gihe imyaka makumyabiri n'ine ishize haba ku mwanya w'ubudepite n'umwanya wa perezida wa repubulika nta mukandida wigenga urabona amajwi atanu ku ijana mu matora bamwe mu bumvaga imigabo n'imigambi ya ntibanyendera inyamata babwiye ijwi rya amerika icyo bifuza ku badepite batorwa muri iyi manda y'imyaka itanu abayobozi twifuza muri kino gihe twebwe ni abareba ibibazo abaturage bafite biremereye ariko cyane cyane mu rubyiruko urabona ko bukeye n'uko bwije abantu baravuka urubyiruko mbese rukaba rwinshi rukabura icyo gukora ubwo rero abakwinjira mu nteko bakwiga uburyo haboneka imirimo ikindi kibazo imisoro byo irahanitse cyane cyane cyane ni ukumutuma akazatuvana mu bijyanye n'ubudehe akagabanya biriya byiciro abaturage benshi batishimiye abandi bati mwumvise rwose n'umugabo w'ukuri ikintu cyiza kizima avuze kimfata ku mutima ni uko avuze ko azaregera abanyarwanda kandi azaduteza imbere tuzamutora rwose ku rundi ruhande nanone hari abadatinya guhita bagaragaza aho baherereye kabone n'ubwo wabasanga aho abandi bakandida biyamamariza nta rindi shyaka cyangwa nta wundi muntu waza agakora ibirenze ibyo fpr dukorera twe dufite ishyaka ryacu ariko n'ubundi ishyaka ririho ko tubanye neza nta ribi ariko ishyaka ryanyu muvuga nere fpr ngewe uko mbibona kabisa buriya nta giti kibura inyoni kigwaho ariko byose siko zarikamo ariko ni ukuvuga ngo nawe buriya afite abazamutora ariko natwe dufite uruhande tubogamiyeho mu migabo n'imigambi ya bwana ntibanyendera hari izindi muri gahunda za leta ashima ariko akagaragaza ko zigikeneye kunozwa nyakubahwa perezida wa repubulika yakoze byinshi bikomeye byo gushimwa ariko ibiciro by'umuriro n'amazi ni ngewe kubatunganira kugira ngo bimanuke nta wundi rero wera mu birabura ni ngewe ntibanyendera yerisamu salimu nyuma y'akarere ka bugesera ibikorwa byo kwiyamamaza ku mwanya w'ubudepite nk'umukandida wigenga bwana elisamu salimu ntibanyendera yabikomereje mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali kugeza ubu mu rwanda hariyamamaza abakandida bane bigenga n'amashyaka atanu eh bagira ubusa ijwi rya amerika i bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda mu rwanda umukandida igenga mu matora y'abashingamateka yemereje nsengiyumva janvier yakoreye ibikorwa byo kwiyamamaza mu turere twa musanze mu ntara yo mu manuko hamwe na nyabihu mu ntara yo mu burengero imigambi yiwe ishingiye ku guhindura ibyerekeye ibiciro by'ubudehe hamwe no kongereza umushahara w'abarimu ni inkuru ya mugenzi wacu w'ijwi ry'amerika pierre claver ni inkuru ari mu rwanda nsengiyumva janvier oye oye oye oye nsengimana janvier ni umwe mu bakandida bane bigenga bariko barondera intebe mu nama nshingamateka y'u rwanda aho yiyamamarije kuri uyu wa kabiri yijeje abaje kumwumviriza ko azobabera umuvugizi cyane cyane ku kibazo cy'ibyiciro by'ubudehe ariko ubu ibyiciro by'ubudehe biriho abanyarwanda bibabangamira haba mu misoro haba mu mibereho haba kuri mituweli do sante mu kwivuza none se muzehe nawe ufite abana bagushyize mu cyiciro cya kangahe cya gatatu kirakubangamiye cyane ubwo n'abana bawe bari mu cyiciro cya gatatu ese nkawe ko bagushyize mu cyiciro cya gatatu impamvu nabonyeho hari umwana wanjye wari urangije afite amanota yego agomba kuza kuri yuniverisite yego noneho rabu imuhamagaye bambonye mu cya gatatu ngo uwo ntiyazaguriza kandi ntacyo mfite urwo rubyiruko rurimo rurarengana kubera ibyiciro by'ubudehe by'ababyeyi babo turimo turaruvuganira ngo byibuze hagira imyaka igenwa bajye bashyira umuntu mu cyiciro cy'ubudehe batarebeye ku mubyeyi we ugasanga imfubyi ziri mu byiciro bya gatatu ikindi kuri we indero n'inyigisho nibyo bura gutituka mu gihe abigisha badahawe agaciro mu migambi yiwe harimo gusaba ko imishahara y'abarimu yokongerezwa bagahabwa n'ubundi burusho bwotuma barangura akazi neza mwarimu mu gihe basi byibuze abaye agihembwa amafaranga makeya ashyirirwaho amasoko yabugenewe nk'uko yashyiriweho abashinzwe umutekano nabo babashe kuba bahaha mu buryo buboroheye badahenzwe bamwarimu bongererwe umushahara uru rubyiruko turajya ngo turuvuganire kugira ngo bya bikorwa murimo murakora hano muri karitsiye hari abazi kuboha hari abazi gukora uduseke hari abazi gukora inkweto turagira ngo ijwi ryanyu rizagere mu nteko ishinga amategeko hanyuma bya bikoresho bikajya gushakirwa isoko hanze abanyamusanze bakiriye neza imigambi yiwe ariko bagumana amatsiko ko azuhava baheba ntabavugire nibamutora canke ngo agaruke kubabwira aho ibyo bamutumye bigeze bishyirwa mu ngiro tubatuma batumara kubatora icyo ntagikemuye navuze ngo ibyo byagiye bibaho ariko nta mukandida wigenga wari warigeze agira amahirwe ngo byibuze bikosore mwamanuka mukaza muraza no ku mirenge mwende mukagira ibyiciro byanyu ku mirenge urwaruka rwari ruhari ari rwinshi rwakozwe ko n'ikibazo cyo kubavugira kugira ngo baronke akazi hamwe no gukuraho ibisabwa nk'uburambe mu kazi kugira ngo bakaronke maze bigahinduka nk'inzitizi ndangije ubu ngubu ndarangije none ko ndangije iyo egisperiyanse baba bansaba nayikura he kandi aribwo ndangije kandi mfite ubushobozi ibyo ibyo nize mfite ubushobozi bwo kugira ngo byapurika ahantu runaka bazashyireho ishuri rya egisperiyanse noneho Nsengiyumva ari kumwe n'abandi bakandida bigenga bane bariko bahiganirwa intebe mu nama nshingamateka y'u Rwanda iruhande y'imigambwe yemewe n'amategeko n'amatora azoba mu ndwi zibiri ziri imbere abanyarwanda barenga miliyoni indwi nibo bazoyitaba ku itariki zitatu z'ukwezi kw'icenda ni mu gihe abanyarwanda baba hanze bazoba baraye batoye ku itariki zibiri z'uko kwezi kw'icenda nyene Pierre Claver niyo nkuru i Musanze ku bw'ijwi rya Amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ishyirahamwe riharanira ihinduka ruca rivuga ko naho perezida joseph kabila yamaze kwemera ko atazokiyamamaza mu matora atekanijwe mu mpera z'umwaka hakiri izindi ngingo zitarubahirizwa kugira ngo amatora atunganywe ku mugaragaro umugenzi wacu temistokle mutijima yari mu gisagara cya bukavu aho yakurikiranye iyo nkuru tumutega amatwi ibyo biganiro byahuje abanyamakuru n'abanyamuryango ba ruca cyangwa se lutte pour le changement byabereye mu mijyi igera ku icumi irimo umurwa mukuru Kinshasa Bukavu Goma Rubumbashi Kisangani na Mbujimayi ku masaha atandukanye yo kuri uyu wa kabiri uyu muryango wiganjemo urubyiruko ruvuga ko ruharanira impinduka wagaragaye mu bikorwa byinshi birimo no gutegura imyigaragambyo isaba ko itegeko nshinga rya Kongo riguma uko riri Perezida Joseph Kabila ntiyongere kwiyamamaza bwa gatatu ugaragaza rero ko nubwo ibyo byagezweho bidatanga icyizere ko hageze ngo muri Kongo haba amatora akurikije amahame ya demokarasi mu kiganiro n'itangazamakuru i Bukavu bavuze ko hari izindi ngingo zigomba kubanza gushyirwa mu bikorwa mbere y'uko amatora aba Vingi Mahamba umwe mu bahagarariye umuryango aharagaruka kuri zimwe muri izo gufungura urubuga rw'ubwisanzure ku baturage n'abanyapolitiki kuvanaho ingingo zose zibuza abanyagihugu kwigaragambya no gukora amahuriro guhagarika iterabwoba ku itangazamakuru kwegurira ibitangazamakuru bya leta bikorera ndetse no gukomorera ibitangazamakuru byigenga byahagaritswe mu buryo bw'amaherere ikindi ni ugufungura imfungwa zose za politiki gukuraho ibirego byose bishingiye ku mpamvu za politiki abo cyangwa se n'abandi baregwa kandi leta ikanareka impunzi za politiki zifuza gutaha zigatahuka mu mahoro abahuriye muri ruca kandi banasabye akanama gashinzwe gutegura amatora seni guhagarika gahunda yo gukoresha imashini z'ikoranabuhanga mu matora ahubwo hagakoreshwa impapuro nk'uko byari bisanzwe abo bavuga ko impamvu y'ibyo ari uko izo mashini nta ziteganijwe mu itegeko rigenga amatora kandi mu gihe hasigaye amezi agera kuri ane gusa ngo amatora akorwe sena itarazizana ngo hanagaragazwe uburyo zizakoreshwamo bityo hanemezwe niba koko zizewe uyu muryango kandi mu byo wasabye harimo no gushyiraho gahunda ihamye yo gukaza umutekano mu bihe by'amatora kugira ngo abanyekongo bizere ko bazakora aya matora mu mwuka utekanye nta mvururu kubera ko mu bihe byashize twabonye ko mu gihe cy'amatora havuka imitwe myinshi yitwaje intwaro nka ruca turifuza ko guverinoma igaragaza neza uburyo yiteguye gucunga umutekano ikindi kandi igomba no gutangaza gahunda yose ijyanye no gushyigikira amatora mu birebana n'amikoro asabwa kuko bavuze ko bo ubwabo bazabyikorera ariko ariko kandi ni ngombwa ko babitangaza mbere y'igihe ngo ni gute bazatera inkunga y'amatora mu gihe ibintu bidakozwe uko naho abahuriye muri uyu muryango bagasaba ko amatora yasubikwa hagashyirwaho ubutegetsi bw'inzibacyuho butarimo perezida joseph kabila ubwo akaba aribwo bushyira mu ngiri izo ngingo bunategura amatora aboneye kugeza ubu ariko birasa n'ibigoranye ko ibyo uyu muryango wasabye bishyirwa mu bikorwa mbere y'uko aya matora ateganijwe ku itariki ya makumyabiri n'eshatu y'ukwezi kwa cumi n'abiri k'uyu mwaka akorwa na cyane ko igihe gisigaye kitarenze amezi ane icyakora abawuyoboye bo babwiye itangazamakuru ko kuva ku itariki ya gatatu y'ukwezi gutaha kwa cyenda batangira imyigaragambyo mu mahoro hirya no hino mu gihugu basaba ko byubahirizwa temistokire mutijima ijwi rya amerika ibukavu muri kivu y'amajyepfo iwanyu mu ntara banki mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo banki mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose banki mu ntara n'icyanyu tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika isamiranirai i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ubu naho nico gihe co kubashikiriza ikiganiro amerikana cerekeye ivyaranze leta z'ubumwe za amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo reka dutege amatwi umugenzi wacu thomas kabirindi yakiduteguriye
mwaramutse neza ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa munani mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika richard nixon yatangaje icyemezo cye ko idolari ritazongera kuguranwa zahabu byagize ingaruka nyinshi mu rwego rw'imari ku isi nibyo tugiye kuganiraho muri make duhere mu mateka gakeya mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane abantu magana arindwi na mirongo itatu bari bahagarariye ibihugu mirongo ine na bine byari bikomeye icyo gihe bateraniye mu mujyi wa Bretton Woods muri leta ya New Hampshire mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu nama yamaze ibyumweru bitatu iyi nama yashojwe n'amasezerano yafashe izina ry'uyu mujyi Bretton Woods yashyizeho amategeko ngenderwaho mu bucuruzi n'imari mu rwego mpuzamahanga yimakaje ifaranga rya leta zunze ubumwe za amerika dolar hejuru y'amafaranga y'ibindi bihugu ni ukuvuga ibicuruzwa ku isi byatangiye kwishyurwa mu madolari idolari kandi ryabaye ifaranga ry'ubuhungiro leta z'ibihugu n'abantu ku giti cyabo bakarishyingura kugira ngo ribe ryabagoboka mu bihe bikomeye amasezerano ya Bretton Woods yemeje ko idolari ari ryo faranga ryonyine riguranwa zahabu bityo leta zunze ubumwe za amerika yemeye ko idolari risohotse rishyigikiwe na zahabu iri mu bubiko bw'igihugu amafaranga y'ibindi bihugu nayo yagendeye ku idolari icyo gihe leta zunze ubumwe za amerika yari yibitseho kimwe cya kabiri cya zahabu y'isi yose byatangaga rero icyizere ku mahanga byagenze neza igihe cyose leta zunze ubumwe za amerika yari ikiri yonyine nk'igihangange mu by'ubukungu nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose intambara ikirangira ubuyapani n'uburayi by'umwihariko bari bakeneye amadolari yo kugura ibicuruzwa byo muri amerika nk'imodoka amamashini yo mu nganda no mu buhinzi n'ibindi kugira ngo bizanzamuke kuko intambara yari yarabishegeshe bikomeye mu ntangiriro z'imyaka ya za mirongo irindwi amerika yakoze amadolari menshi cyane yari ikeneye kubera intambara ya vietnam ibindi bihugu uburayi n'ubuyapani byari bimaze gutera imbere mu bukungu ku buryo buhagije birimo byikuraho amadolari biyagurana zahabu bikaba ariyo bizigama zahabu ya leta zunze ubumwe za amerika yagendaga rero igabanuka kubera ko igihugu cyazanaga amadolari ikagiha zahabu ingero ebyiri zonyine gusa ubusuwisi bwashubije amadolari miliyoni mirongo itanu mu kwa karindwi mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe butwara zahabu ubufaransa bwo bwashubije amerika amadolari miliyoni ijana na mirongo cyenda n'imwe butwara zahabu ibyo byose byateje ingorane z'ubukungu mu gihugu cya amerika bituma perezida nixon afata icyemezo cyo kuri cumi na gatanu y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe ni ukuvuga rero ko idolari ritongeye kuguranwa zahabu bisobanuye rero ko nta gihugu noneho cyagaruraga amadolari muri amerika cyahabwaga zahabu icyemezo cya perezida nixon cyakuyeho ihame ko agaciro k'idolari kadahinduka bituma agaciro k'amafaranga y'ibindi bihugu nako gatangira guhindagurika abahanga mu by'imari mpuzamahanga bo bemeza ko amasezerano ya Bretton Woods nayo yahise atakaza umwimerere wayo ariko rero uko bimeze kose idolari muri iki gihe riracyari igitangaza nk'uko banki nkuru y'igihugu ya leta zunze ubumwe za amerika ibitangaza mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu gushize muri uyu mwaka rero w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mirongo itandatu ku ijana by'amadolari yose akora muri iki gihe ari hanze ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza murakarama
tuti mwese mukundira ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buryo bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic mundikije amakuru nayo mwayashikirijwe na thomas kabirindi mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.